iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na mugenzi wanjye fide niyo ngabo ugiye kubagezaho amakuru tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu ibiganiro mwateguriwe na radiyo yanyu duteranije byose tukaraba byose hamwe biraba bitoni ijana ko dusanga bishika amatoni mirongo icyenda n'atatu
ubwo ni annette ribere mutabazi ni umujyanama w'umuyobozi w'intara ya kirundo iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuyigarukaho mu kanya asoza uruzinduko rwe nyuma ku mugabane uruzinduko rwe rwa nyuma mubabarire ku mugabane w'uburayi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yahamagariye ibihugu burayi kuzakorana na perezida watowe donald trump perezida watowe amerika donald trump yahisemo abazamufasha kuyobora igihugu muri nigeria abiyahuzi bateze bombe mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu bicamo ubwabo bane hamwe n'abasivili babiri n'umupolisi izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubihere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye fideli niyo ngabo fideli wiriwe neza
amakuru rero tubafitiye yo hirya no hino dutanguriye ku makuru y'urugendo rwa perezida wa amerika barack obama mu karere k'iburaya Barack Obama agiye kurangiza amabanga yiwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yasezeye abategetsi b'ibihugu bicuditse na Amerika byo mu karere k'iburaya ivyo abigize mu gihe arangije urugendo mu karere k'iburaya mu mabanga yiwe ya perezida aho yahumurije abo bategetsi ko Amerika izobandanya gushigikira ako karere yateye akamo ibihugu bicuditse na Amerika guhangana n'uburusiya perezida obama yavuye mu gisagara cya berlin mu gihugu cy'ubudagu no munsi wa gatanu inyuma y'urugendo rw'iminsi ine mu karere k'uburayi yatanguriye mu gihugu cy'ubugiriki aho yashimikiye ku kamaro ku rugamba rwo gukinga imico ya demokarasi yarangirije urugendo rwiwe mu karere k'uburayi mu gihugu cy'ubudagi gifite uruhara rukomeye cyane muri ako karere imbere y'uko ava mu gihugu mu gisagara cya berlin mu budagi perezida obama yabonanye n'abategetsi b'ibihugu by'ubwongereza ubufaransa ubudagi ubutaliyano na esipanye yasubiye guhumuriza abo bategetsi perezida obama yashimikiye yashimiye bagenzi we bo mu karere k'uburayi kuba bakoreye hamwe yabasabye gukorana na leta ya donald trump ku mico ya demokarasi iranga leta zunze ubumwe za amerika n'akarere k'iburaya perezida aherutse kuva mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko yahisemo senateur jeff sessions kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane muri amerika yagenye n'abandi mu bibanza bikomeye bazoba bari muri leta yiwe umugwi ujejwe gutegura leta yiwe nturemeza inkuru yerekeye guhitamwo sessions kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane yamara amakuru atari make asubiramwo abantu amazina yabo atatangajwe begereye igikorwa cyo guhitamwo abazoja muri leta ya Trump Jeff Sessions yarashigikiye bikomeye yongera umuhanuzi akomeye wa Donald Trump kuva mu ntango y'igikorwa ciwe cyo kwiyamamariza kuba president Trump avugwa kandi ko yagenye umushingamateka Mike Pompeo kuba umuyobozi w'ibiro bikuru bijejwe iperereza vya Amerika CIA hamwe na Lieutenant General Mike Flynn kuba umuhanuzi mukuru ku bibazo vyereke umutekano w'igihugu ntibizosaba ko Flynn yemezwa n'inama nshingamateka mu bitandukanye na Jeff Sessions hamwe na Mike Pompeo leta y'igihugu cya siriya ikoresheje indege z'ingwano na vya muzinga ifashijwe n'uburusiya yongeyereje ibitero vyayo mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu gisagara ca alepo n'umunsi wa gatanu ivyo bitero vyahitanye abantu batari bake wari umunsi ugira kane indege z'ingwano za leta zisubiye kugira ibitero mu bice vy'igisagara ca alepo biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi ivyo kuva uburusiya butanguje butangaje ku mugambi uh, ku munsi wa kabiri ko buhagaritse agahengwe k'ukwezi kukurekurira imfashanyo gushikira abanyagihugu bafatiwe muri ico gisagara abasivile mirongo itandatu na batanu bishwe kuva ibitero bisubiye kubandanya ivyo bitangazwa n'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca Syria rifise icicaro i Londres mu Bwongereza Syrian, Syrian Observatory for Human Rights abagwanya ubutegetsi barashe rokete zitari nke mu bice birimo iminwe ya leta mu gisagara ca Aleppo ibitero vya leta vyo muri yindwi mu bice biri mu minwe y'abagwanya leta mu gisagara ca Aleppo vyatanguye igihe Uburusiya bwatangaza ko bugiye kugira ibitero mu ntara ya Idlib kiri mu minwe iri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu buraruko bwa Syria no mu ntara ya Homs iri mu gice co hagati mu gihugu igisagara ca Idlib cigeze kuba gikomeye mu vyerekeye ubudandaji n'amahinguriro carasinzikajwe bikomeye n'ingwano kuva mu mwaka wa 2012 igihe abagwanya ubutegetsi bigarurira ibice vyo mu buseruko bw'ico gisagara radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye abiyahuzi bafise amabombe bagize ibitero bitari bike uno munsi wa gatanu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca nigeria ivyo bitero vyahitanye bane muri abo bihevyi n'abagwanyi babiri b'abasivili mu masaha ya kare mu gitondo c'uno munsi kuwa gatanu igipolisi cahanganye n'abafasoni babiri n'umugabo umwe bariko biruka batera baja kuri bariyeri irabana na sentare nkuru y'igihugu mu gisagara ca maiduguri ivyo bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira uruseruko bwa Nigeria Victor Isuku umufaso numwe yaturikije bombe arihitana n'uwundi mugabo umwe bari kumwe uwundi mufaso yarokotse muri iki gihe akaba ariko arasambishwa abategetsi batangaza kandi ko abandi biyahuzi bari bafise amabombe biturikije mu kibanza amabisi n'amatagisi ahagarariramwo ku nkengera z'igisagara ca Maiduguri abo bihevyi biyishe bongera bahitana abagwanyi babiri b'abasivili iki ni igitero kigira gatanu mu ndwi zitatu mu gisagara cya meduguri aho umugwi w'intagondwa w'abayisilamu boko haram watanguriye uburaruko bwa nigeria bwarageramiwe n'umugumuko w'umugwi boko haram mu kiringo c'imyaka indwi radiyo ijwi rya amerika washington dc abaseruka ibihugu bigira ku majana abiri bariko basaba amakungu kwiyemeza biboneka mu rugamba rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ivyo inyuma y'uko perezida aherutse kuva mu matora muri amerika donald trump agabishije gufuta amasezerano y'i Paris agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije abaserukiye abandi mu nama ku ihindagurika ry'ibihe iriko ibera mu gisagara ca marakesh mu gihugu ca maroc bavuze ko ubushuhe buriko bwiyongera ku rugero ruteye agahinda ku isi batangaza ko amakungu ategerezwa gufata ingingo adatevye basaba ko amakungu ashimikira ku masoko ntanganguvu atageramira ibidukikije ibiganiro vyo mu gisagara ca Marrakesh bigenewe gushiraho ikirangamisi cyo gushira mu ngiro amasezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe ayo masezerano yatewe kw'igikumu mu kwezi kwa kane agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije yamara kugira ayo masezerano yubahirizwe neza bisaba ugukorana hagati y'amakungu hamwe n'intererano ya bimwe mu bihugu bigeramira ibidukikije kurusha ibindi harimwo leta zunze ubumwe za amerika kuba donald trump yagumye avuga ko ukwiyongera k'ubushuhe ku isi ari ikinyoma c'abashinwa vyatumye abategetsi b'ibihugu vyo ku isi batari bake bagira impungenge ko azoshira mu ngiro ivyo yagabishije vyo kuva mu masezerano y'i Paris
arakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo kuri aya makuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje imeri yacu radiyo yacu arobaze gmail akadomo com no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu site yacu ya interineti ni wawawa akadomo radiyo yacu vowa akadomo com amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi amatoni hagera ku ijana y'ibiribwa byakusanijwe mu bice bitandukanye by'igihugu yamaze kugera mu ntara ya kirundo imiryango ishonje yamaze guhabwa ibifungurwa ariko hari benshi bavuga ko ntacyo bari babona umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ufite ubukungu mu nshingano ze aratanga icyizere ku batarabona ibiribwa bihagije inkuru y'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yavyemereye abanyakirundo imfungurwa zegeranijwe mu bice bitandukanye by'igihugu ziramaze gushika mu kirundo Alain Tribert Mutabazi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe ivy'ubutunzi avuga ko ibifungurwa bigenewe abashonje bimaze gushika biharurwa mu matoni yababa ijana rero tuyanije byose tukaraba byatanzwe n'ubushikanganje bwo gushyigikirana n'ibyatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu n'ibyatanzwe n'intara zitandukanye hamwe n'ibyatanzwe n'umuryango w'intucyubahiro mukuru w'igihugu byose hamwe biraba bitoni ijana ko dusanga bishika amatoni mirongo icenda n'atatu naho ivyo bifungurwa bimaze gutangura gushikirizwa abo bigenewe abanyagihugu batari bake bavuga ko batarashikirwa bamwe twabasanze ku biro vya komini ya kirundo aho bari barindiriye isango ryo kubihabwa abandi nabo twabasanze ku biro vy'intara aho batonda buri musi kurondera ico rirenze twebwe batwaje nyine ngaha ku ikomini gusaba utwo tworya nawe batubwiye ko ngo banditse abantu ngo bari baje gu- gu- gusaba ngaha none ubu batwebwe ngo ntibaduha ngo baha abo banditse gusa kandi two turahwera twe two turashimagurika twese aha naje kugira ngo ndabe ko nanjye mu mpana dukeya nkajya bamwe barabanditse mugabo banditse bararobanuye babanditse cyo bamwe none batubwiye ngo aba- ngo abanditse cyo ngo nibo baha natwe turimo turahwera natwe n'inzara aha ntitugira icyo tujyana twese nyina umuntu abana bari mu kudupfana barahevye barahishira bamwe ubu ngengana abana bagwaye bwaki kubera inzara aho imvura yaguye barateye ibiharage ubu barashobora kuronka utuboga aho batigeze bateragira bavuga ko basigaye bikora ku mababi y'ibindi biterwa bitari bisanzwe biribwa bwa mboga umusogoro nyene w'ibiharage niwo duheza tukarya bamwe ntibateragiye babuze imbuto urabona n'izuba ryaratse rwose fungura nk'akantu nyene intutwi tubogaboga nyene ntaronka naho nyene iwacu harazigiye harazigiye umukanda ntiworaba mu ngo n'ubu noshubukira hano utwo tuboga murya n'utuboga nyabaki utubabi twu- tw'uducandacanda nyene twamavyiya kuku yose umuntu agapfa kugerarya amavyiya kuku turayarya bimwe vyo mu magongo zo canda zose nyene mbona barya byose bararya byose nta na kimwe bacarya ngaha mbona ngaha ku ikomine hariho na bamwe baha ibyatsi hajya hepfo hajya ibyatsi abantu batigera bajya n'ukuri narabibonye babyaha babishyira mu bishatsi ivyo biremezwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abaganiriye n'ijwi rya amerika bari baherekeje abo barongoye gutora imfashanyo ku biro vya komine ya kirundo I- iyo mavyeyi uko bakubwiye nyene barya kabisa ivyo bituma vy'imyembe ahari n'ubu turonka n'amagara yo kuja kubihiga no ngaha kwikomine ngaha ahariho abavuga ati ntituronka kunyene tuhava je nkagiye hariho nku- nk'uwambwiye ati ico wanzaniye uraya tiniwe ntahana kuko vyase nyene vyase twebwe nko ku mutumba wa yaranda imvura iheruka kugwa mu kwezi kwa kane iy'agacikambura ubu tumaze kuronka imvura zitarenga zibiri zonyene niyo misogoro ntiranaboneka hariho n'abari bategereje ngo bazoteragira ntibigeze bateragira kubera imbibe zagumyaho ubu n'abantu mu kugira ngo baronke ako bafungura nibi bitumbwe by'imyembe tugenda turahekenya guhekenya ibitumbwe by'ibiyembe nivyo bihari bidutunze byonyene ukanywa amazi nyene ukajya kuryama hari abita mu kurondera ikibafata mu nda uwo mutware yemeza ko hari abakenyezi barenze ku kizira muri ubwo buryo bagira ko bahasiga amagara ubwo rero abakenyezi benshi barabura icyo bahendesha abana bamwe bakurira ku minyembe batahora burira n'abagore bakaza barakoroka bagapfa n'ubu ntibasiba guhamba abantu b'abakenyezi bakorotse bava ku biti ba- basiga utwana hasi bagateka ariyo bakajya ku biti bigakorokana na- n'ibiti byamaze kwakirwa n'izuba bitararonka ikintu kibizigama byarahorongodotse abo batwari bavuga ko ijonjora ry'abashonje gusumba abandi ritaborohera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'ubutunzi avuga ko abakeneye gufashwa bose bazoshikirwa yamara arense kibere mutabazi avuga ko imfashanyo zigenewe abazikwiye icyo twakongera ko nuko n'ishyirahamwe mpuzamakungu rije nk'imfungurwa pamu naryo nyine ryatanguye gufasha rikaba ryahereye muri komine ya ntega ubu bakaba bageze muri komine bugabira bakaba bazoguma batanga gushika mu makomine ya kirundo na busoni tukaba tubona yuko abenegihugu imfashanyo iriko irabashikira nka bose abataronka bose tubizeza ko bazoshikirwa kuko imfashanyo ko igenda iraza niko baza baratanga baha bamwe bamwe bose ntibashobora kuronkera rimwe mugabo kandi byongeye imfashanyo tuyiha abo tubona yuko bayikwiye kuko nta kumenyereza abenegihugu imfashanyo uwo mutware avuga ko hari n'abandi bagira neza bari mu nzira bazana imfashanyo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco urakoze kuri iyi nkuru indwara ya diyabete bita indwara y'igisukari mu burundi iza ku mwanya wa gatatu mu zica abantu kandi zikabinjiza ibitaro diyabete rero iza nyuma ya sida na malariya minisiteri y'ubuzima mu burundi isobanura ko iyo ndwara ubu ifatwa nk'ikibazo cy'amagara y'abantu muri rusange kuri uyu wa gatanu ubu burundi bwizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete mugenzi wacu eroge wirikaneza uri bujumbura aduhe inkuru irambuye
turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku isengero katolika ryitiriwe umweranda augustin ni muri zone ya buyenzi iri muri komine mukaza hagati mu gisagara cya bujumbura umugwi wo muri iyo zone n'uwo muri zone ya bwiza wo muri mukaza nyene yariko ikina mu ntumbero y'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari diyabete igisata cy'igihugu kijejwe kurwanya indwara ngendanwa zitandukira cemeza ko abantu batatu kuri batanu bari ku musego mu bitaro bagwaye diyabete gushika ubu mu burundi nta bitigiri vy'igihugu cose bihari vy'abantu bagwaye iyo ndwara ariko mu ntara zimwe zimwe nka ngozi na kirundo mu buraruko umugwa mukuru bujumbura na cibitoke mu burengero ahagizwe amatohoza y'abagwaye diyabete hagati y'ibice bitanu na mirongo ibiri ku ijana vy'abapimwe barayisanganywe muganga inosa nkuru nziza ajejwe umugambi w'igihugu wo kurwanya indwara ngendanwa zitandukira aratubwira ibitera diyabete n'ukuntu abantu boyirinda abantu ubu benshi kubera iri terambere ntibakigira ikarashishi ugasanga baravyibuha cane baranywa itabi ryinshi kubera ibintu vy'ingorane kumbe z'ubuzima ugasanga baranywa inzoga nyinshi baravyibushe no kurenza ibiro bijanye ni- n'ukungene bareha abantu benshi baguma bicaye mu biro batagira ikarashishi canke bagendera mu miduga kugira abantu ntibagware biza boza barakora ikarashishi n'imiburiburi gutambuka nk'iminota mirongo itatu ku munsi bagaheba kunywa inzoga z'umurengera bagaheba itabi urumva kurya ukarenza biratuma urwara iyo ndwara y'isukari no kubura ibyo kurya cyane cyane ku bana bajya barwaye kwashi nabo nyine bashobora kurwara indwara y'isukari gusaba abantu gufungura neza batarenza kandi bagafungura imigwi itatu inzoga bakaheba bidashobotse bakanywa nkeyi bisaba yuko abagabo batarenza ibirahuri bimwe bito bito vya nyumba kumi mirongo itatu na bine ku ndwi abagore nabo tukabasaba ko batarenza mirongo ibiri na kamwe mu gisagara ca bujumbura abajeje intwaro basigura ko mu bituma diyabete yongerekana harimo inzoga zitemewe n'amategeko umuhanuzi w'imico kama n'imibano w'umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga ko izo nzoga ziriko ziratuzwa tamar sinigirira atangura atubwira amwe mu mazina yazo hari izo bita mudiringi za kanyanga n'izindi bugorigori izo nzoga usanga akenshi abazikora nta buhinga bukwiye bazikoreramwo zikozwe mu bintu by'isukari kuko ababikora benshi bavuga ko bacangamwo n'isukari niyo mpamvu twibaza ko ari ibintu bituma byo konona amagara y'abantu mu bijanye no kuduza isukari igatuma umubiri udashobora kuyikontorora iyo sukari yabaye nyinshi izo nzoga zirahari cyane cyane mu makartiye ari mu ku mpera y'igisagara ca Bujumbura ariko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarahagurutse n'ingufu ziwe zose agwanya izo nzoga ku gikorwa kimaze gukorwa kuva umukuru w'igisagara abifashe mu maboko nibaza ko zagabanutse ku rwego rwo hejuru ingwara ya diyabete ubu leta yifata nk'ikibazo c'amagara y'abantu probleme de santé publique mu gifaransa mu burundi indwara y'igisukari ubu u- ni indwara ibangamiye amagara y'abantu mu gihugu kandi ni indwara ituma n'ubutunzi bw'imiryango bw'igihugu busubira inyuma by'ukuri turemeza ko ari probleme de santé publique ni ukuvuga ikibazo cy'amagara y'abanyagihugu eh, benshi kubera umaze kuduga gushika ku bice cumi ku ijana bya prevalence ni ukuvuga yabo upimye kandi ari indwara ifite ingaruka mbi cyane aba ari ingorane y'amagara y'abantu iri mu gihugu ku isi diyabete yica abantu barenga miliyoni zitatu ku mwaka ku mwaka nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS turetse abapfa uko imisogonda itandatu iheze umuntu umwe aracibwa amaguru kubera diyabete abahinga bavuga ko iyo ndwara yica abantu inshuro cumi kurusha abahitanwa n'amasanganya bo mw'ibarabara naho uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya diyabete kuri uyu wa gatanu uwo munsi uhimbazwa mu bisanzwe ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka utashe eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu burundi tujya noneho mu rwanda ahabera irushanwa mpuzamahanga ry'amagare tour du rwanda inkuru murayigezwaho na jean claude munyandinda
Eyob Metkel ukina mu ikipe ya Dimension Data muri Afurika y'Epfo niwe waciye agahigo mu ntera ya gatanu y'isiganwa Tour du Rwanda kuri uyu wa gatanu muri iyi ntera ya Muhanga Musanze irecyari ibirometero ijana na makumyabiri na bitanu na metero magana inani uyu musore ukomoka muri Eritrea yerekanye ingufu zidasanzwe by'akarusho ubwo abasiganwa bari hafi yo kugera ku murongo usoza igare yarinyonze inkungugu yegukana umwanya wa mbere akoresheje amasaha atatu iminota cumi n'itanu n'amasegonda mirongo itanu n'arindwi yakurikiwe na Patrick Byukusenge w'ikipe ya Benediction uwa gatatu Abakibrom Haile wo mu ikipe y'igihugu ya Ethiopia Gasore Hategeka w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatahanye umwanya wa kane bamwe mu bakinnyi bo mu Rwanda bagaragaje kutishima nyuma y'uko Eyob Metkel ababanye wa mbere ndetse bagaragaza ukutumvikana hagati yabo ku byari bimaze kuba twumve Patrick Byukusenge na Gasore Hategeka habuze ubwumvikane n'uriya mukinnyi arakomeye udusinze ku murongo n'abakinnyi n'ab'u rwanda nyine bisinze uko bigenze mu hariya mu musozi uriya muhungu arataka tujana nawe ubwo nyine bigenda gutya ntabwo ari ugukina nk'umunyarwanda ahubwo we ari gukina nk'ikipe ye aho abakinnyi ba- ba- bagenzi be barimo baramurwanya ko yambaye mayo jone urumva valensi ari kuja ntabwo bari kwiyemeza kugira ngo bamufashe kandi we wambaye mayo jone urabona yaje imbere ataye valensi ari bari mu kipe imwe araza arataka aragenda ku kandi abazi yuko afite ma- we- mugenzi we valensi afite mayo jone urumva nawe nta mahirwe a- nta- mbese nta bushuti amufite ko yatsindira hano mu gihugu cy'u rwanda Eh, niko bimeze ntabwo mbese nta kumufasha nta kumufasha birimo ubwo twategereza ibyo imana yaduteganyirije nta kuntu nta kundi nabi- twabigenza nubwo ikinyuranyo cyangwa se umwitangirizwa yari yarashyize hagati ye n'abari bamukurikiye uyu munsi wagabanutse valence ndayisenga ku giteranyo cy'intera zose zimaze kurangira aracyambaye umupira w'umuhondo mu rugendo rw'ibirometero magana atandatu na bitandatu na metero magana inani rumaze kurangira yarukoreshejemo amasaha cumi n'atandatu iminota cumi n'umwe n'amasegonda cumi n'icyenda umukurikiye ku rutonde rusange classement general ni eyob metkel bakinana muri dimension data yo muri afurika y'epfo hagati yabo hasigayemo amasegonda mirongo ine n'abiri y'ikinyuranyo ku mwanya wa gatatu hari areruya joseph wo mu ikipe ya ami sportif uwa kane ni tesifom okubamariya mu ikipe y'igihugu ya eritrea naho ku mwanya wa gatanu hari jean bosco nsengimana umukinnyi wa stradari bike aid yo mu budage intera ikurikiraho ari nayo ibanziriza ya nyuma ni iya musanze kigali ireshya n'ibirometero ijana na bitatu na metero magana cyenda iyi ntera iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ifite uruhare runini mu gutanga icyerekezo cy'umuntu uzegukana isiganwa ryose ipfundo ryayo riri mu kumanuka imisozi ya buranga rurindo na shyorongi ariko ibanga rya kamugobeko ni agaterera gaherereye kwa mutwe mu muhanda w'amabuye aho abasiganwa bagomba kunyura inshuro ebyiri mbere yo gusoreza kuri stade ya kigali i nyamirambo yari claude munyandinda i musanze
tuve mu rwanda tujye arusha muri tanzania urukiko rubo- rwubahiriza uburenganzira bwa muntu arusha muhawe muri tanzania rwaso- rwasomye urubanza kuri uyu wa gatanu rutegeka leta ya cote d'ivoire gusubiramo itegeko rigenga amatora bitarenze umwaka umwe urwo rukiko rwemeje ko iryo tegeko ryateguye amatora yagejeje ku butegetsi perezida arasano watara ryanyuranije n'itegeko nshinga kandi ko ryahonyanze uburenganzira bwa muntu ibirego byari byatanzwe n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu cya cote d'ivoire umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru uri arusha adufitiye inkuru irambuye urubanza rwasomwe na sentare ya afurika yubahiriza uburenganzira bwa muntu rwari rwashingishijwe mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hageze ukwezi kumwe gusa hatowe itegeko rishyiraho umugwi wigenga watunganije amatora mu gihugu cya cote d'ivoire rwashingishijwe n'ishami ryishinzwe gukingira agateka kazina muntu muri icyo gihugu association pour la protection des droits de l'homme apdh mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu birego ryatanze iryo shirahamwe rivuga ko itegeko ryateguye amatora yashikanye ku butegetsi perezida arasana dramani watara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ryahonyanze ibwirizwa shingiro amasezerano ya afurika akingira agateka kazina muntu n'amategeko agenga ibihugu vya afurika y'uburengero sedeyao ico gihugu kirimwo iryo shirahamwe ryasaba ko iryo tegeko ryohindurwa imbere y'uko amatora aba inyuma y'imyaka ibiri urwo rubanza rwakiriwe naho amatora yamaze kuba n'inzego zikaba zaramaze gushingwa umucamanza yasomye urubanza yategetse ko iryo tegeko ritegura amatora ritegerezwa guhindurwa kugira ngo amatora azokurikira ntazo risanga uko rimeze sentare yasanze ku bantu cumi n'indwi bagize ibiro by'umugwi wateguye amatora cumi na batatu baserukira umukuru w'igihugu n'inyungu ziwe harimo abaserukira umukuru w'igihugu bwiwe abaserukira umukuru w'inama nshingamateka ubuserukira umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu ubuserukira umushikiranganji w'ubutunzi n'abandi abatavuga rumwe na leta baserukiye n'abantu bane gusa sentare isanze umugwi nk'uyo udashobora gukora wigenga kandi atawuhengamiye abanyagihugu ntibahawe uburenganzira bukwiye bwo kwicagurira indongozi nico gituma sentare itegetse ko iryo tegeko rigenga amatora risubigwamwo aho urubanza rwasomwa yaba leta ya cote d'ivoire yitwariwe yaba n'amashami yigenga yitwaye nta n'umwe yari yaserukiwe ishirahamwe rihuza abashingwamanza bo muri afurika uniyo panafurikane des avoka rivuga ko iyo ngingo ikwiye kubera akarorero n'ibindi bihugu biriko bitegura amatora muri afurika metre donald deya atwara iryo shirahamwe yashimye ko urwaciwe uyu munsi rutandukanye n'uruheruka gucibwa na sentare kukira umuryango wa afurika y'ubuseruko ku matora yabaye mu burundi Hukumu inatoa mawaidha na inatoa iyi ngingo ya sentare ikwiye kubera akarorero ikaba ngenderwako no ku bindi bihugu bihonyanga amategeko mu bihe by'amatora nahaca abanyagihugu n'abaduserukira mu nama nshingamateka kureba ko amategeko yubahirizwa si ngombwa turindira ibihe by'amatora kuko bizana intambara n'ubwicanyi nk'uko byagenze mu burundi ibihugu nka byose bya afurika y'ubuseruko bimwe byegereje amatora ibindi aheruka kuba urubanza nk'uru twari twararushingishije muri sentare ya afurika y'ubuseruko ku byerekeye uburundi ntitwashimye urwaciwe kuko abacamanza bemeje ko perezida nkurunziza yubahirije amategeko y'igihugu mu kwitoza twarunguruje urubanza ubu rero turaronsa ingingo ya sentare tuzotwara nk'ikimenyetso muri afurika y'ubuseruko tutiraba izindi manza ingene zaciwe kwenda kwenye appellate division ingingo zifatwa n'iyi sentare ya afurika ijejwe uburenganzira bwa muntu hari ibihugu bikwega amaguru mu kuzishyira mu ngiro utwara iyo sentare umunyakote d'ivoire metre sylvain ore abona ko ari ikibazo gikomeye ati amategeko avuga ko ingingo z'iyi sentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyine ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze ati gusa inama nshikiranganji ubumwe bwa afurika nibwirizwa kubikurikirana ati ahandi naho amashami yigenga nibo bagondoza amaleta gushira mu ngiro izo ngingo ati ikindi ni uko umuryango umwe bwa afurika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi sentare kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu iyo sene itanguye gukora imaze kwakira imanza zigera ku ijana na cumi n'icenda nyinshi muri zo ni iz'abatanzaniya muri zo izigera kuri mirongo ibiri n'umunani nizo zimaze gucibwa ibihugu mirongo itatu vya afurika biramaze gushira umukono ku masezerano y'iyo sentare ni mu gihe ibihugu umunani vyonyene arivyo bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo uvyifuza canke ishirahamwe kanaka kuyitura adaciye kuri leta ariko u rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu umunani aha sentare ivuga ko atangaruka bifise ku manza zamaze gushingishwa n'abanyarwanda kuko ingingo izotangura kuja mu ngiro inyuma y'umwaka uhereye mu kwezi kwa gatatu uno mwaka aho u rwanda rwabimenyeshereje pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
inshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu turi hafi kubisoza mbere yaho ariko mugenzi wanjye fidel niyo ngabo ababwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze eugenie inshuti amakuru twabashikije twababwiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama agiye kurangiza amabanga yiwe ya perezida yasezeye abategetsi b'ibihugu bicuditse na amerika byo mu karere k'iburaya ivyo abigize mu gihe arangije urugendo mu karere k'iburaya mu mabanga yiwe ya perezida aho yahumurije abo bategetsi ko amerika izobandanya gushigikira ako karere perezida aherutse kuva mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko yahisemwo senateur jeff sessions kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane leta y'igihugu cya siriya ikoresheje indege z'ingwano na vya muzinga ifashijwe n'uburusiya yongereje ibitero vyayo mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu gisagara ca aleppo no musi wa gatanu ivyo bitero vyahitanye abantu batari bake abiyahuzi bafise amabombe bagize ibitero bitari bike no musi wa gatanu mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ivyo bitero vyahitanye bane muri abo bihevyi n'abagwanyi babiri b'abasivili
inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije tuboneyeho umwanya wo gushimira enjeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma justin tweitsi wafatanije na fatuma karara arimasi kumubagezaho ibi biganiro amakuru mwari kumwe na fide niyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi tubashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi tubifurije amahoro y'imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.